Blog Talk Radio.
aganira n'ingari naho naho naho naho naho yewe ihuriro nyarwanda nyabigawe nyamamare bose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe bitano zitavangura nimusho twigoboto itera vuba niduteze igihugu n'ubwitangize n'ibiriye mu iteme nihurukira mu itabaro ntabaza zikumye nambara ubumwe naje gusanga aribwo buzatuzanira amahoro ahoraho nyarwanda nyamigawe inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe bitano zitavangura nimusho twigoboto ritera vuba riduteze igihugu n'ubwitangize ntavurukiremo nkabivuga tujye turandura umuco wo gucinya inkuru twubake umuco wo koroherana duhe buri wese kwishyira akizana maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi izira amacenga ihuriro nyarwanda nyamigawe inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe bitano bitavangura nimucyo twigoboto itera vuba riduteze igihugu n'ubwitangize u rwanda rwubatswe n'inyabutatu kandi tugatu tutaretse gatwa tuzarubanamo n'amananiza n'amangaboneko twuzuzanya maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi izira amacenga ihuriro nyarwanda nyamigawe inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe gitano itavangura nimucyo twigoboto ritera vuba riduteze igihugu n'ubwitangize dufite byinshi duhuriyeho turi muri nkuta zidutandukanya tutamenye ko n'undi ababara tubabazane nta mbere kirimo maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi izira amacenga ihuriro nyarwanda nyamigawe inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe bitano bitavangura nimucyo twigoboto ritera vuba riduteze igihugu n'ubwitangize rukibata inshinga gusa sinzobe nabigize intego rugaragara hananiye ingimbi nikundira amahoro ihuriro nyarwanda nyamigawe inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe bitano zitavangura nimucyo twigoboto ritera vuba riduteze igihugu n'ubwitangize ndi rusarikana amakuza zisobetse inkeragutabara ya kanyandekwe ndi rudasubirana inkubito rutonoreshereza kurinda iyo mparanira amahoro sinishinga amagambo
radiyo itahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira washington dc turabasuhuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi kwa kane ku itariki ya cumi na kabiri z'ukwezi kwa cumi na kumwe mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri mukaba muri kumwe nanjye chantal nyange muri studio za radiyo itahuka bakunzi ba radiyo itahuka rero nk'uko mumenyereye uyu munsi ni kwa kane umunsi kuri radiyo itahuka tubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage aho turebera hamwe uburyo umunyarwanda yifashe mu rwanda uburyo umunyarwanda akomeje gukubitika mu buryo umunyarwanda akomeje kubabazwa na kariya gatsiko aho turebera hamwe rwose ukuntu umunyarwanda nta mu majyo n'amaza nta mu mashyi no mu madiho ari no mu mudiho mubabarire ariko byose bikaba ari politike mbi ya kariya gatsiko kayoboye u rwanda tukaba rero turi bwibande kuri kovide aho noneho ngo yageze mu mu- muri za purizo muri za gereza aho kovide ngo yageze muri za gereza ariko tukaba twibaza ukuntu yaba yaragezemo kubera yuko ibintu byose eh, babikumiriye n'amafaranga ye ngo n'amafaranga akorwaho rwose yarakumiriwe ngo ntagerwa muri gereza imfungwa ntizifu- ntizisurwa ubwo ngubwo byose turabyibazaho ariko se kubera iki babivuze iki gihe imfungwa ziragana hehe kugira ngo ahari wenda bazice bazimare bakuremo abo badashaka noneho bazavuga yuko ari kovide yabishe turi bwongere turebere hamwe n'uburyo biriya bigo byo mu rwanda biyobowe n'abanyamahanga bikaba ari umuco wa kagame uzwi rwose yuko biriya bigo byose yashinze mu rwanda ari byo asahuriramo kandi akabisahuriramo yitwaje abanyamahanga babiyobora reka rero ne kwizimba muri aya magambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na bwana eduard kabagema bwana eduard kabagema niba muri kunyumva ijambo n'iryanyu
wenda ko neza cyane na chantal nawe uranyumva yego ndabumva neza bwana eduard kabagema niba urakoze ndagushuje nshuje na serge mufatanya ku buhanga bw'ibyuma Eh, nshuje n'abanyarwanda bose bakurikiye radiyo itahuka kuri iyi tariki ya cumi na kabiri z'ukwa eh, z'ukwa cumi na kumwe bibiri na makumyabiri ba- abantu bakora iki kiganiro cyacu cy'imibereho mibi y'abaturage turabashuje bose Eh, na ubu ndavuga abanyarwanda nyine bari imbere mu gihugu n'abari hanze abayoboke b'ihuriro nyarwanda rnc aho bari hose ku isi n'abandi ba- bayoboke b'andi mashyaka nayo ahara- aharanira demokarasi ndetse n'abantu bo muri sosiyete sivile bose bose turabashuhuje uyu munsi rero tariki ya cumi na cumi n'ebyiri z'ukwa cumi na kumwe tariki ya cumi n'ebyiri z'ukwa cumi na kumwe bibiri na makumyabiri tubafitiye ikiganiro kirimo ingingo eshatu ndazibagezaho mu kanya reka mbanze mbahe abasu- aba- eh, abo dufatanya abasuhuza ariko cyangwa se reka ndeke- reka mbe mba- reka mbe ntegereje gatoya babanze baze Eh, ingingo eshatu tubafitiye uyu munsi ni ingingo ya mbere irebana na n'iriya ndwara ya covid bavuga ngo ya- yadutse mu ma- mu ma- mu magereza ya kigali mu magereza ya ya ya- ngo ya Nsinda hafi ya rwamagana na ngo na nyarugenge eh, eh, tukaba dufite impungenge y'uko hashobora abantu kagame ya ya profita akica abantu eh, cyane cyane bariya b'ibyamamare bari muri muri ariya mapurizo eh, akaba yabica cyangwa se yabatera na covid ku bushake akabahitana noneho bakabeshya ko ari covid yabishe ubwo rero eh, ni impungenge buri wese agombye yagombye kugira kubera ko iyo bavuze ikintu hari ahantu buri teka rifu kugira amakenga y'ibintu bi- ibintu baba bazanye muri muri kiriya gihugu iyo bazanye utuntu nka turiya tw'udutendo jya umenya ko hari ikintu wenda bashaka gukora buriya eh, bigomba gutera impungenge icya kabiri turareba iki okay reka na mbaduko nda na dezi eh, ma- manu- mbaduko na dezi ndabaha ijambo mu kanya Em, icya kabiri turareba ikibazo eh, cya rgb kiriya kigo cy'imiyoborere myiza twebwe tukita iki- ikigo cy'imiyoborere mibi kiriya kigeze gutegekwa na shyaka aho cyatangaje muri uyu mwaka cyatangaje ko ngo ngo mu bipimo byacyo ngo umutekano waje ku isonga ngo ufite amanota mirongo icyenda n'atanu n'ibice mirongo ine na bine ku ijana ariko nitujya i butare mukareba ukuntu abaturage babayeho murabona ko biriya bintu byose ni ibinyoma Bagera- bageraho eh, bakivuguruza bakicamo turabereka mu kanya turebe ibyo bavuga ni ni ibibera i butare abaturage bafite ibibazo bikomeye cyane nta kuntu eh, abaturage bafite ibibazo bimeze kuriya ba- umutekano waba mirongo icyenda n'icyenda ku ijana ntabwo bishoboka ahubwo murumirwa mbo turi burebe twihuta byose turabikora twihuta turareba abanyamahanga kagame azanye yongeye guha akazi eh, mu bigo byu- mu- mu bigo bya leta bishinzwe cyane cyane ubukungu eh, turareba niba ubundi abo ya- yashyizemo aba- aba ni abashyashya aba yashyizemo kera ibigo aba yabashyizemo bikora neza byo turareba twibukiranye noneho turebe niba eh, niba bariya bashyashya azanye bo hari ubwinyagamburiro bafite igihe cyose fpr imeze kuriya ari ikinyamaswa kiri aho ngaho kibuza abantu kwinyagambura kibuza abashoramari kwinyagambura kibanyunyuza kitatuma ekonomi ikora kiharira ibintu byose icyo kinyama icyo kinyamaswa ki- monstre icyo kinyamaswa cyitwa fpr kigihari eh, hari umuntu ushobora kuzanzahura u rwanda eh, eh, birashoboka eh, twe turabona ko ari ibintu bidashoboka igihe cyose fpr muri kiriya gihugu nta muntu wazanzahura ubukungu bw'u rwanda ntabwo wazanzahura u rwanda ntibishoboka kubera ko niyo yo- sisitemu yose ya fpr niyo ituma byose bipfa imikorere ya fpr ukuntu fpr iteye imitekere ya kiriya gihugu nituma bipfa nta muntu rero ashaka azazane abo n'abantu avanye mu ijuru ntabwo bazatuma igihugu ntishobora kugenda igihe cyose fpr igihari Eh, reka rero mbahe abo tufatanye ikiganiro banze babasuhuze Eh, uyu munsi turagerageza kwihuta eh, mba dukora ijambo ni ryawe niba unyumva
ndakumva neza nanjye uranyumva wiwe nawe ndakumva Yego,
Ushobora urakoze kumva?
cyane yego ndakuramukije ngushimira ko wateguye iki kiganiro kandi ukaba uratuyobora muri iki kiganiro nyine nkaba nkuramukije nkaramutsa madame chantal imaze kumva nkaramutsa na serge ku buhanga bw'ibyuma eh, hanyuma nkaramutsa na mugenzi wacu numvise ashobora kuboneka desire kandi nkaramutsa na mugenzi adashoboye kuboneka hanyuma ndangiza nkaramutsa abaduteze amatwi bose bose aho bari aho bava bakagera Eh, urakoze nizeye ko turagira ikiganiro cyiza
murakoze cyane desire nawe waramutsa abatwumva niba utwumva desire uratwumva Eh, ndi kumva neza gatanu kuri gatanu muri kunyumva we turakumva nawe waramutsa abatwumva yego murakoze ndagira ngo mbahereho umuyobozi w'ikiganiro eh, nsuhuze abari kudufasha ku buhanga bw'ibyuma eh, bwana serije na madame chantal eh, nsuhuze mbaduko nsuhuze n'abanyarwanda eh, bari imbere mu gihugu n'abari mu mpande zose z'isi kandi suhuza n'abumva ururimi rwose rw'ikinyarwanda murakoze
murakoze cyane Eh, reka re- umunsi rero desire na maduko turagerageza kwihuta cyane ni uku turakoresha amagambo magufi cyane turahina amagambo uyu munsi Eh, eh, iriya ngingo ya mbere ibyerekeye covid bavuga ko yateye muri za prison Mwumva- ejo bundi bavuga ko ngo eh, mu mu insinda muri prison ya nsinda ngo haborezemo abarwayi cumi na batatu none hari inkuru yaso- yasohotse ejo ivuga ngo ha- mu rwanda habonetsemwo abarwayi bashya mirongo itanu ngo makumyabiri na barindwi ngo babonetse muri prison ya nyarugenge Bo, icyo ngiki ni ikintu kigomba guhangayikisha abantu kubera ko muri prison cyane cyane iriya y'i kigali harimo abantu eh, eh, abantu benshi bi- b'ibyamamare niko umuntu yavuga abantu bangwa na fpr Eh, rero iriya- iriya regime ishobora kubeshya eh, kubeshya ko eh, muri prison habonetse covid wenda itanahari kugira ngo babone uko bica abantu noneho bavuge ko ari covid yabahitanye ubwo bavuga ati ntabwo ari ikosa ryacu iki kintu kigomba gutera buri wese impungenge kubera ko eh, muzi neza ko nka niba mbyibuka neza muzi ko eh, abavoka ba rusesabagina ba- ngo ba- bagaye cyane bari- murabona bariya ba- bavoka babiri kagame yari yatsindiriye rusesabagina Am- amazina sinayibuka sinshaka no kuyamenya Eh, bariya bavoka babiri b'abatsindirano ba- bavoka ba nyir'ukuri ba- ba- bavoka b'ukuri ba rusesabagina babara- barabagaye bavuga bati kuki bataburanye ngo eh, rusesabagina ave muri prison asohoke ari hanze kubera ko hari ahantu ashobora kuhandurira covid cumi n'icyenda icyo kintu ndumva nkibuka barakivuze mbo none murabona ko covid iteye muri ziriya prison rero eh, hari abantu ba- bari expose bashobora no ku wenda no ku no ku ubundi bagombye kubarindira umutekano bakabarinda ariko bashobora no kutayibarinda kugira ngo niba inahari kugira ngo ibahitane noneho ikibazo kibe kirangiye bibe birangiye noneho reka turebe eh, usibye n'ibibazo bya covid bavuga eh, murabona ejo bundi bavuga ngo uriya munyemari ngo nkubiri ngo yapfuye ubwo ni ukuvuga ko nawe yapfiriye muri prison amakuru ntabwo ara sinzi ntabwo ari- ntabwo abantu barabyemeza ijana ku ijana usibye ko hari amakuru ejo bavuga ko ngo yapfuye noneho ah, turebe muri prison iyo abantu barwaye aba aba imfungwa zirwaye zifatwa ne- zifatwa gute zivurwa gute kondisiyo ziba zirimo ni izihe hari umuntu waduhaye ubuhamya uzi neza ibibera muri prison ukuntu bafatwa reka mbubahe numva nta yindi komantere nashyiraho namwe murumirwa mwumve iriya ngoma ya kagame ko ishobora ishobora kwica abantu eh, eh, abanyururu ikabica ikaba imiti ikabavura nabi ikabatera ingusho ikagira gute noneho ikibazo kikarangira reka muhe mbahe ubutumwa bwe mbe ndangije ko twavuze ko uyu munsi tura turagerageza kuvuga amagambo makeya kuyahina mbega niko umuntu yavuga bo umuntu yanyandikiye ati mortality donc ukuntu abantu bapfa mu- mu- mu- muri prison donc mortality rate donc ukuntu abantu bapfa eh, ubwi- ubwi- ubwinshi bw'abantu bapfa ngo muri prison ngo zo mu rwanda ngo ngo ngo ku bafungwa ngo iri hejuru kuva kera ngo ni ukuvuga ko abantu bapfa ari benshi muri prison zo mu rwanda impamvu ni nyinshi Eh, mu mbabare gatoya ngo aravuga ati impamvu ni nyinshi ngo nta ngo nta policies ngo nta poli- urumva ko nta politike zo zo kurwana ku buzima bw'imfungwa bu- zihari nta nta zihari ngo ngo utuvuriro bafite muri gereza ngo ni ni utuvuriro two hasi cyane ngo dutoya tutagira abaganga ngo nta bikoresho nta miti ni utuvuriro tumeze nka twa farumasi twa twa feki tu, tu, duto cyane nyine tudafite abaganga tudafite imiti tudafi- nta ngo nta na politiki mbega eh, yo ku yo kwita ku ku- ku buzima bwa- bw'aba- bw'imfungwa ihari kwa bo ngo abakora muri izo gereza ngo nta bushake bwo kuvuza abafungwa ngo donko imfungwa imfungwa aho kuvura ah, imfungwa bumva ibyoroshye ari uko yapfa abacamanza ntibita ku buzima bw'imfungwa n'iyo babibwiwe ni ukuvuga ngo eh, abacamanza nabo ntibashobora kwenterivura ngo bavuge bati imfungwa zifunzwe nabi ararwaye mu muvure mu musore abanze kwi- ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo ngo n'abacamanza ariko abacamanza nabo ni ni abakora muri sisiteme ya kagame birumvikana n'uba- n'ubategeka ngo nabo ntacyo bakora niyo baba bamenye ko imfungwa irwaye ngo ntacyo bakora kugira ngo ivurwe neza eh, kugira ngo ikiri ngo imiryango y'aba- y'abafunzwe barwaye ibuzwa kubavuza minijisite minisiteri y'ubucamanza ngo na minisante ngo usanga zitererana imfungwa eh, ngo abafungwa barwaye mu buryo bugaragara ngo mbese gufungwa mu rwanda ufite ngo mbese mu rwanda ngo mbese gufungwa mu rwanda ufite uburwayi cyangwa akarwara u- ufite uburwayi cyangwa akarwara ngo nahe imana ngo ku gisenyi umwaka ntabwo nkuvuga kugira ngo uh, wenda batamenya uwo ari we Ara- aravuga ku gisenyi hari um- hari umwaka avuze sinshaka ku- kuvuga uwo mwaka mbwiye ariko nzi neza ko uwo muntu yabaye ku gisenyi bo ngo ku gisenyi ngo mu mwaka runaka nshaka kubabwira ngo abafungwa ngo barapfuye cyane ngo bagapfira mu bitaro kandi leta yatanze imiti twajya kureba tugasanga imiti kuri fishe y'ibitaro handitseho ko ya- bayi- bayi- bayihawe cyangwa se inshinge wenda bazitewe bazitewe ngo twakoze iperereza ngo twakoze ikor- iperereza tuza gusanga abaganga bariya ba infirmiyeri bandikaga ko imiti umurwa- umurwayi yayitewe ntacyo bamuteye impamvu hari uwakoraga mu- mu ba- mu- mu buyobozi bwa opitari wababwiraga ngo ntibakite ku nterahamwe mubyumve neza ibintu byose bikaba byuzuye ni ukuvuga ko umuntu avuye hanze umunyamahanga aje gukontorora kugenzura yasanga ibintu byose bimeze neza bigaragara ko umurwayi wari urwaye indwara runaka yagiye ahabwa ibinini agaterwa inshinge runaka zi- zijyanye n'indwara ye ariko ibyo bintu nta nta binini bamuhaye nta nshinge bamuteye kandi ku mafishi byanditse ko ba- bamuteye inshinge ko bamuhaye imiti mwumva rero ibi bintu ni aka- ibi biravu- biravugwa n'umuntu wabikozemo mwumva ko hari ibintu biteye ubwoba Uh, ikindi umuntu ya- ikindi ikindi yanditse aravuga ati ati kandi mwibuke ko nta kominikasiyo ngo za gereza no hanze ngo kominikasiyo uh, muri hagati ya- ya gereza ni itumanaho hagati ya gereza n'abantu bari hanze ngo ntayihari ngo no kumenya ko umuntu wawe yarwaye muri gereza ni ikintu kitoroshye ngo sisitemu yose irebana n'iby'imfungwa byose iri kontre imfungwa donc sisitemu irebana n'iby'imfungwa i- i- ibangamiye imfungwa mbega Nu- ni ugushaka kuzica ntabwo bashaka ko bazivura ngo zibeho Eh, ni uko nguko reka ndekere aho ngaho arambwiye ati ntiwabonye umuyobozi wa wa gereza y'ibyumba watabaje ko hari inzara muri prison ntimwabonye uko bamugenje ubwo ni ubutumwa ampaye ariko ni ubutumwa bukomeye ko ni umuntu wigereyeyo wabikozemo ubizi neza murumva ko ni ubutumwa eh, yahagazeho ubwo rero murumva ko iyo du- tugize ubwoba tuti kagame yashobora kwica ziriya ziriya mfungwa azibe abeshya ngo zirwaye covid mumenye ko ibyo bintu bishoboka niba umu- muri prison bakora ibintu nk'ibi ngibi na- na na covid ije bashobora no kuyitera abata- abatayirwaye bakayibatera kugira ngo bapfire aho ngaho nyine ikibazo kibe kirangiye aho ngaho reka ndekere aho ngaho twavuze ko tudatinda eh, reka njye kwa ariko mu Mbago, by'ukuri nawe nk'uko mubivuze natwe turacyabona abantu batirinda ijana ku ijana eh, batambara agapfukamunwa turacyabafata abarenga ku masaha y'ingendo ze- eh, y'ingendo mu saa yine z'ijoro ko arizo ingendo zigomba kuba za- zarangiye cyangwa se bashoje ingendo zabo bageze mu rugo abadakaraba eh, utagira ukaraba intoki kenshi nk'uko bisabwa ndetse n'abadahana intera biracyagaragara ariko noneho Uh, birasa naho icyo tubona ni uko iyo bumvise ko hari imibare itari myinshi idakanganye yagaragaye y'abarwayi abantu barushaho kwirara biradusaba rero yuko uh, dukomeza ubukangurambaga tugahwitura abantu ariko n'abarenzeho bagahana bagahanwa barenze ku mabwiriza tukaba dusaba abanyarwanda rwose ko bakwiye kumva ko icyorezo kibareho mu gihe kitari cya cyashira muri iki gihugu ariko noneho ikirenzeho ni uko iyo binaniranye byose bahanwa abantu barafatwa bacibwa amande barara muri sitade abandi ndetse bakaba banafungwa Eh, tukaba tuvuga rero ko ibyo bintu bizakomeza mu gihe abantu batari bumva ko izi ari ingamba nigeze kuvuga yuko eh, mu mezi hafi umunani ubu ngubu tumaze igihe twigisha iyo biza kuba ari ibintu bitangirwa seritifika impamyabumenyi abantu bakwiye kuba ba- babizi bigaragarire ko abantu bakigaragara ngira ngo baratsinzwe niba ko ari ukwiga baratsinzwe kuko batabyumva ariko noneho rero icyo tubabwira ni iki ni uko bagomba kumenya ko icyorezo kigihari umuntu umwe niyo yaba yanagaragaye bivu- bivuze ko ashobora guturira benshi ariko noneho ntikigaragara nk'uko mumaze- mumaze iminsi mubibona mu mibare igaragara hari abagaragara musanze ukumva agaragara nyagatare akagaragara mu mujyi wa kigali bivuze yuko icyorezo kiri hirya no hino ibyo rero byakurura ibyago ndetse ejo ku wa mbere minisiteri y'ubuzima yatangaje ko hari imfungwa zirenga icumi zabonetse muri gereza ya nsinda zanduye covid cumi n'icyenda ese cp murakeka ko icyuho cyo kugira ngo covid igere muri iyo gereza habonekemo abarenga icumi cyabaye ikihe Cyat- cyatwa covid yatwawe n'abantu covid ntigenda umuyaga twarabivuze covid ntabwo iguruka nta mababi igira covid nta bundi buryo igenda ijyanwa n'abantu byumvikane rero ko hari abantu bayijyanye muri gereza Eh, ni- niyo mpamvu rero tuvuga yuko umuntu wese agomba kwirinda ubu byumvikane ko hari abantu barangaye hari abantu batitwaye neza batambaye agapfukamunwa batakarabye wenda ku ntoki cyangwa se batahanye intera
murakoze murakoze cyane remba duko nawe wafata ijambo ugatanga komenti yawe ariko mbere yuko ufata ijambo nabibutsa ko eh, donc hariya muri eh, muri prison bavugaga ko ubundi nta muntu uh, wemerewe kugeramo ndetse muribuka eh, hari ibyumba bavuga ko ngo aba aba abagororwa baho cyangwa se imfungwa zaho ngo zashonje kubera ko abantu ba ba bene wabo batakibasura bakavuga ngo nta n'amafaranga akinjiramo noneho sinzi umuntu umuntu wo muri polisi wavuze ngo nongo amafaranga ngo ntibakiyabonaho ntibyemewe guhererekanya amafaranga ngo ariko amafaranga baya- bayabona kuri mobile money Mo- ma- ngo mobile money nk'uko ba- bavuga babivuga babivuga mu rwanda ubwo ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe kinjiraga mu- mu- muri prison niba n'amafaranga barayakumiriye eh, tukibaza rero ukuntu iriya ntuza yageze iriya covid yageze eh, mu- muri ariya mapurizo kandi barakumiriye ntawe usohoka ntawe winjira n'amafaranga atinjira Eh, ijambo ni ryawe eh, ijambo ni ryawe mbaduko
Eh, urakoze cyane nizeye ko unyumva
wi turakumva mbaduko yego eh, eh, bya purizo zo mu rwanda byo ni ni agahebuzo kandi ni biraruhije kubivuga ko ni ibintu bimaze igihe kirekire kandi bisa n'ibidahinduka eh, bigenda buri teka uko imyaka itaha ariko bigenda biba bibi icya mbere dufite aba imfungwa nyinshi cyane ugereranyije n'ibindi bihugu ndakeka igihugu turusha ku isi gishobora kuba ari amerika usa mu rwanda hari imfungwa nyinshi cyane bo ikindi ni uko eh, mu rwanda bimeze nka neza neza neza wagira ngo ni kopi bakopeye ku banazi uko bafataga abayahudi eh, bakoreshaga eh, imirimo y'uburetwa hanyuma yakwibeshya akarwara cyangwa agapfa cyangwa agakomereka bahitaga bajyana muri furukarimatwari bakamwica agapfa hanyuma baka- bakagira ivu hanyuma baka- bakajugunya kuko birasa kandi imaze igihe kirekire nicyo bi- inte- bitereye impungenge zikomeye noneho rero ngarutse kuri covid cumi n'icyenda ni uko mu minsi yashize hashize ukwezi muribuka inkubiri yabaye y'uko impunzi zo muri mahama zitaha iwabo mu burundi ntihashize ibyumweru nka bibiri ubwo twabonaga amabisi menshi agenda akurikiranye agana i burundi nasomye na- na- numvise amakuru kuri voa gusa nta wongeye kuyakurikirana nta n'uwongeye kuyavuga ko muri inkambi ya mahama hadutse eh, korona imeze nabi cyane iri kuvuza ubuhuha nyuma yaho ntabwo nongeye kumva ko impunzi ziri gutaha ntabwo nongeye kumva ko ziri kwiyandikisha ku bwinshi byahise bicwerera biraceceka bigenderaho ntacyo nongeye kumva bavuga habe mu burundi habe impunzi habe mu rwanda habe hcr ntacyo bongeye kuvuga ibyo nabyo ariko byanteye igihe kwibaza bo noneho ikindi iri ziriya biriya bintu biri kubera mu magereza urabona ko covid iri ku cumi n'icyenda iri kuza mu magereza menshi hafi ya yose eh, hari icyo ndi kwibazaho ntari kumva ko nta kuntu niba ari korona koko ari icyorezo cyaje mu rwanda logikoma eh, systematikoma kuki itajya ku isoko okay ku isoko bari hanze da baba bari hanze iyo muri hanze ntabwo imyuka imwegera imuhumekeraho cyane ariko byanze bikunze bagombye kwandura hari ahantu henshi abantu bagombye kwandurira ukabona ko iyo korona ihari ntabwo byumvikana rero ko ipakiye iza muri mu magereza naho yahagera we ntabwo bihakana ndetse n'abayizana aba ari bo ntabwo ari abanyururu ntabwo ari abasura ahubwo ni abakozi abakozi bakoramo kuko bajya hanze bakagaruka bakora byose birirwa bivurguta ku banyururu babagira ushaka babakorera ibya mfurambi babeshya ngo baravura babeshya ngo baragira gute nibo bakoresha byose nibo babaha amafishi nibo bakontorora nibo baha amasabune nibo baha icyo bashaka cyose abo nibo bayizana niba nyirabayazana yizana ariko mbere y'uko igera muri purizo hari henshi yagombye kuba yarageze kereka niba agatsiko ukuntu gakunze kubeshya no guhishahisha kabihisha ariko ntabwo ari muri purizo yagombye kuba yarageze genda umva mu mabisi mu bagenda mu mabisi muri za taransiporo mu bijyaho kubera ko ari iby'agatsiko bashobora kuba babihisha nk'uko n'ubu bakunze kuhisha imibare ariko hari ahantu henshi yagombye kuba yarabanje guturuka mbere noneho ugasanga nyine yakwiye hose kuko n'ahandi hose hajya na hano mu bindi bihugu na mu bindi bihugu turimo naho irahari bagenda bavuga bati yaturutse hehe kuki yageze hariya ubu ngubu urabona ko wenda uretse ko ntandukiye mu mazu y'abasaza bakora ku buryo harafungiranye haradadiye kuko bazi ko abasaza abakecuru baramutse barwaye barapfa icyo bituma rero kugira ngo ujye kwinjirayo biragoye naho rero muri perezida ariko ntabwo ariko nyine bimeze mu rwanda ariko ndumva hari ahandi yagombye kubanza ukabona uti yatongoye yaje icyorezo cyaje ariko ntabwo cyagombye guhera muri perezida noneho ukajya ahandi rero izi nkongi nako izi izi izi nkubiri z'iyi kovide cumi n'icyenda biranyibutsa neza neza imiriro yabaye mu myaka yashize ine ishize cyangwa itanu yabaga zaturukaga ku nsinga z'amashanyarazi ku mazu y'abasope y'abacuruzi bari bakomeye mu rwanda ku ngoma ya habyarimana cyangwa ku butegetsi bwa habyarimana bari baratsimbaraye ku bibanza byabo no ku mazu yabo noneho bakabura uko babakuramo babatega amashanyarazi bikajya bishya buri gihe bamaze kubakuramo bimaze gutungana nta nkongi y'umuriro yo kuvuga ngo amashanyarazi ngo uko urusiriko yabaye byongeye kuba ni uko byagenze kwa kaga ni uko bakora ni uko biteye abashaka gufata ibyo bibanza barabo mu gatsiko barabitwara birangiye twi ntawongeye kumva icyo kibazo ikindi wenda yindi subuso nashyiraho ni uko bashobora kuba yishakira amafaranga kuko bari kubona ntuza buriya sitade ishyaka ari gukunda kuvuga ngo guma mu rugo bashobora kuba hari amafaranga bashaka kubona bahazi aho bayabonye ariko iyo ni sipekurasiyo yanjye ntabwo mbizi ntacyo mbiziho ariko ko bari kugenda bavuga cyane korona korona kandi mu burayi hakaba ari lockdown total yo yahageze bashobora kuba bazi ko bashobora kubona amafaranga bakaba aribyo barimo noneho batireka tubikore gutyo tuvuge ko korona yaje yabaye icyorezo bongera abandi mafaranga hanyuma bajya kwishyura imyenda imaze kubagera mu mihogo nabandekeye aho ngaho naho ko abakomeye babahitana bafite utuzi twinshi cyane kandi perfekisiyone ndakeka ko badakeneye covid bafite amayeri menshi cyane yo guhitana umuntu ibyo byo babifitemo uburambe babifitemo impamyabushobozi bikomeye cyane ndumva bashatse guhitana umuntu bamuhitana anytime igihe cyose babishakiye n'ukuntu babishaka kandi n'uburiganya bwinshi ibyo babifitemo ubuzobere bamaze imyaka irenga mirongo ine nta nta gitangaza kirimo nta gihambaye kirimo ko bahitana babahitana kandi n'ubundi barabahitanye ariko hari ibintu biri imbere baduhishe tuzabona tuzamenya reka dutegereze gatoya murakoze murakoze urakoze mbaduko reka duhe ijambo dezire nawe ugerageze guhina amagambo kuko turimo kwihuta uyu munsi turakora ikiganiro kigufi cyane dezire ijambo ni ryawe dezire
murakoze kuri iyi ngingo birababaje kandi biteye n'agahinda kuko uko tuzi nk'uko byasobanuwe haruguru muri kiriya gihugu agatsiko uko kayoboye u rwanda mu by'ukuri ni agatsiko gafite amanyanga menshi bafite amanyanga bafite kwica kandi bakica mu buryo bumwe cyangwa ubundi rero uko mbona iyi kovide yageze muri za gereza nibyo koko ishobora kugeramo ariko iyo turebye imibare iri hanze n'imibare iboneka muri gereza imibare myinshi yakagombye kuba iri hanze imiti ikaboneka muri gereza tureba ukuntu abantu bagenda mu matagisi nimugoroba ni uruvunganzoka mu gitondo ni uruvunganzoka mu masoko abantu baba buzuriranye ariko wajya kureba ugasanga ngo mu mujyi wa kigali habonetse bangahe ngo mu ntara habonetse bangahe kandi ahantu hose bagenda bari muri twegerane ariko reka nigarukire kuri iki kibazo cyo muri gereza yewe mbona agatsiko gafite umugambi mubisha wo kuba kagira abantu gashobora gashaka kwikiza mu buryo nakwita niba nabwita bwiza cyangwa se mu buryo busukuye budafite ingaruka no bakabyitirira icyorezo kuko uburyo gishobora kwinjiramo gishobora kwinjiramo bakabipanga uko ariko bashobora agatsiko ubwako gashobora kwinjizamo kovide noneho kamara kwigezamo cyangwa kakanabihimba kakaba kanahimbira abagororwa bati bahuye na kovide ntawe uzajya kubihinyuza abo baganga babo bakora ibintu bagatekinika bakabeshya bati yanyweye imiti kandi ntayo yanyweye bati twamuteye ibi n'ibi ntawe uzajya kubivuguruza nta ruhande rwigenga ruzajya kubivuguruza ariko nkareba ngewe ngasanga agatsiko gafite abantu gashaka kwikiza noneho bamara gupfa bati uyu azize kovide yanduye kubera iki kubera ko agatsiko ubwako ni abantu bica mu buryo busanzwe bugaragara kandi ni abantu bica no mu buryo bw'imitekerereze niba agatsiko kadashobora gutinya abana karica kakica n'abataravuka kakica impinja zageze hanze kakica abana batarageza ku myaka cumi n'itandatu kakica abasore b'ingimbi kakica abasaza n'abakecuru ni gute katarimbura imfungwa cyane ko hafungiwemo abantu benshi kandi imfungwa zirimo harimo abitwa interahamwe harimo abitwa ko ko ari ibigarasha cyangwa ibipinga abo bose nibo agatsiko gakeneye kwerimina njye rero ndabona kuri iki kibazo ahubwo tugomba kuba maso isi yose igomba kuba maso kuko bariya ni abantu nagereranya n'abanazi ni abanazi ni u rwanda ruyobowe kinazi itari iyo muri gitarama ariko abanyagitarama bambabarire ni abanazi bariya naba igihugu cyacu kiyobowe mu buryo bw'abanazi ni abicanyi ruharwa aho rero kuri iki kibazo cy'ifungwa abafite imiryango muri za imiryango abafite abantu bafunze bakumva ko hari umuntu wabo witabye imana bakeneye kuzajya bamuhabwa kandi bakabanza bagakora otobusi cyangwa se bagasuzumisha umurambo biciye mu buryo mu nzira zitagengwa na leta cyangwa se bagashaka umuganga wigenga utagengwa na leta umuganga wizewe ushobora gusuzuma koko akamenya icyishe uwo muntu naho abantu bazajya bapfa bavuge ngo ni kovide yabahitanye ariko ubwo ndabizi ubwo nibazajya bapfa gutyo leta ntabwo izajya yemera kubatanga ku miryango yabo kuko iyo leta yishe umuntu ntabwo ashobora kwihambira no kumuririra byo turabizi ko ari ingorane umuyobozi w'ikiganiro nagira ngo mbe ngarukiye aha ariko mvuga ngo ni ukubwira isi n'abanyarwanda muri rusange bagasobanukirwa ko ariya iriya ari ikinamico rya kigali ishaka kwinjiza kovide kugira ngo yerimine bamwe mu mfungwa harimo ba mushayidi harimo n'umusaza rusesabagina harimo n'abariya ba sankara harimo benshi benshi benshi benshi benshi benshi bashaka kwerimina mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi bakaba babyitirira kovide kandi ibyo birashoboka ariko icyo cyo baragitsinzwe naho n'abangarukiye urakoze urakoze cyane reka tujye ku ngingo yacu ya kabiri twihuta hari icyegeranyo cyakozwe n'ikiriya kigo cyitwa rgb cya kigo cyatekwaga na porofeseri shyaka anastase kera bakita ngo ni ikigo cy'imiyoborere myiza twebwe tukacyita ikigo cy'imiyoborere mibi muri icyo cyegeranyo cya makumyabiri na makumyabiri bavuga ko ngo umutekano uza ku isonga ngo ukaba ufite amanota akaba ari igipimo ngo cya mbere gifite amanota mirongo icyenda n'atanu n'ibice mirongo ine na bine ku ijana bo ahangaha rero iyo ugiye umanutse ukajya i butare ubwo babivuze mu rwanda hose muri rusange iyo twimanukiye i butare hari n'inkuru yasohotse inkuru yasohotse reka nze nyibashakire inkuru yasohotse reka nze nyibashakire nayo inkuru yasohotse nze nyibashakira uko yitwa iyo nkuru iravuga ngo amajyepfo ngo ngo amajyepfo ibiyobyabwenge ubujura gukubita no gukomeretsa ku isonga amajyepfo ibiyobyabwenge ubujura gukubita no gukomeretsa ku isonga mu bibangamiye umudendezo w'abaturage ni inkuru yasohotse mu gihe ko mu itariki ya cumi z'ukwa cumi na kumwe bibiri na makumyabiri noneho reka twikomereze ingingo yacu iriya nkuru ariko turi buyigarukeho bo reka nze iriya nkuru turi buyigarukeho cyangwa se reka maze nyibasomere nyibasomere gatoya ngo amajyepfo oke muri iyi nkuru hari hari ibintu hari ibipimo babonye icya mbere cyo muri amajyepfo banenze buriya bushakashatsi bwa rgb barabunenze cyane bavuga ko babaza abantu bake cyane donko biriya byegeranyo byabo babajije abantu bake bakavuga ko abantu atari representative donko ibyo bashubije bitahuye n'ukuri n'ukuri kugaragara mu gihugu bavuga ko bagombye kubaza abantu benshi cyane kugira ngo nibura ibivuyemo byemezwe ko ari ibintu byavuzwe n'abantu benshi mbega bihuye n'ukuri kuri kuri tere ikindi bavuze ko ngo buriya bushakashatsi bwabo hari ibintu usanga biri vage bidasobanutse neza ku buryo umuntu atamenya icyo bashatse kuvuga ni urugero bashobora kuvuga ngo wenda gukubita bati wenda ngo abantu babangamiwe no gukubita ariko ntibavuge ukubitwa uwo ari we n'ukubita uwo ari we n'urugero urumva ubushakashatsi rero babuteye babuciye amazi bavuga ko budashobotse budakorwa neza ariko rero ikirimo ni iki ngiki baravuga bati ibibabangamiye abaturage imibare yaho iteye ubwoba ugereranyije na biriya byo batubwiye ngo mu gihugu hose onivuye y'igihugu cyose cy'u rwanda ngo umutekano ngo uza ku isonga ngo ni mirongo icyenda na gatanu wenda mirongo icyenda na gatandatu ku ijana tuvuge umutekano noneho bimeze bite rero mu majyepfo mu majyepfo baravuga ngo ibiyobyabwenge bibangamiye abaturage bakavuga ko mu ruhango ngo makumyabiri n'umunani ku ijana babangamiwe n'ibiyobyabwenge kandi ibiyobyabwenge burya ni ubujura ni ukwicana ni ukwiba ni ibiki byose abantu basindira abandi ibintu nk'ibyo ngibyo mbega ngo makumyabiri n'umunani ku ijana babangamiye n'ibiyobyabwenge i nyanza ni makumyabiri na batandatu n'ibice bitandatu ku ijana gisagara makumyabiri ku ijana kamonyi cumi n'umunani ku ijana muhanga cumi na barindwi n'ibice bitanu ku ijana reka ndekere aho ngaho abangamiye ibiyobyabwenge ariko noneho hasi niho bikomeye cyane hasi baravuga ngo ngo ikindi ngo urwego rw'igihugu rw'imiyoborere kandi ngo rwatangaje abaturage bo mu majyepfo barubwiye ko ikindi kibangamiye umudendezo n'umutekano wabo ari ubujura buciye icyuho urabona ko abantu bashobora kujya gucukura inzu z'abantu bakagira kandi mwabonye hirya no mu rwanda abantu bajya kwiba inka ibyo twaberuka kera ngo bagiye kwiba inka runaka ngo bagiye kwiba bajya kwibagira hariya mwabonye n'ahantu bajya ku murenge abajura bakamena inzu y'amatafari ahiye aho umurenge ukorera abona inka za komini za kera bakayicukura bakayimena bakajya kwibamo za orudinateri muri leta inzu ya leta ari abaturage abajura bagiye kuyimena bakahafotora bayicukuye bagakoramo icyobo noneho bakibamo za orudinateri n'ibyo bashaka byose na leta ubwayo nta mutekano ifite niba abantu bajya gucukura ibiro bya leta bakibamo ibikoresho bya leta nijoro mwumva rero ko leta ubwayo nayo nta mutekano ifite bo noneho rero ikibangamira abaturage ngo mu karere ka nyamagabe ngo ngo hari ibintu bibangamiye abaturage mu majyepfo ngo bibabuza umudendezo ngo n'umutekano wabo ngo ni ubujura buciye icyuho ubujura bw'amatungo n'imyaka ngo n'ibindi mu byumve neza daboro icyo kintu cyerekana ko niba abantu bajya gupfumura amazu y'abandi bagapfumura ingo z'abandi ni ukuvuga ko harimo ikibazo cy'umutekano kirumvikana ariko hari n'ikibazo cy'inzara niba abantu bariba amatungo harimo ikibazo cy'ubukene harimo n'ikibazo cy'inzara kandi nta hantu hari ubukene hari n'inzara ntabwo bavuga ko abantu batekanye ntibishoboka wa mutekano rero murabona ko wa mutekano bavuga kagame avuga ni uw'imbunda ni uw'imbunda bagose abaturage ba daso n'ibiki byose bagose ku mipaka ariko abaturage ubwabo nta mutekano bafite kubera ko barajya kwiba bakamena amazu y'abandi na leta ubwayo bayimenera amazu bakayiba mbo urumva ko nta mutekano uhari utewe n'iki n'ubukene ubukene butuma umutekano utaboneka mu gihugu kuko barabigaragaza abantu bajya kwiba imyaka y'abandi bakajya kwiba amatungo y'abandi ibi biraterwa n'ubukene iki ngiki cyumvikane neza ntabwo rero umuntu uhora ahangayitse ko bamwibira inka bamwibira ihene ko bari bubuze kumucukurira inzu bakamutwarira imyaka yifitiye ntabwo umuntu avuga afite umutekano ntasinzira ntabwo ashobora kuba atekanye ubwo rero umutekano bavuga ni umutekano wa fo ni ukubeshya nta mutekano uri mu rwanda bo noneho turebe rero igipimo cy'uyu mutekano bavuga aho ibintu bihagaze baravuga bati ngo mu karere abantu nyine bahangayikishijwe n'ubu bujura bw'imyaka bw'amatungo bw'abantu bacukura bacukura amazu n'iki byose bagapfumura n'ingo z'abantu ngo mu karere ka nyamagabe ngo abantu bahangayikishijwe n'iki kibazo ni mirongo itatu n'umunani n'ibice bibiri ku ijana mwumve ukuntu ari benshi cyane mirongo itatu n'umunani n'ibice bibiri ku ijana bahangayikishijwe n'ubujura mu ruhango ni mirongo itatu n'abane n'ibice bitanu ku ijana i huye makumyabiri umunani icyenda ku ijana nyaruguru makumyabiri no kamonyi makumyabiri n'umunani ku ijana nyaruguru makumyabiri na batandatu n'ibice bitandatu ku ijana nyanza makumyabiri n'umwe ku ijana hafi makumyabiri na babiri ku ijana murumva rero ko iki ni ikibazo gikomeye ahubwo ntabwo abantu batekanye abantu ntabafite umutima mu gitereko abantu barahangayitse bahorana ubwoba yuko bashobora kwibwa ibyabo amazu yabo ashobora gupfumurwa ingo zabo zishobora abantu bashobora kuza bakazipfumura bakajya kwiba amatungo bakiba ibiribwa no mu mirima ndetse hari ahantu batubwiye ko abantu bavuga ko batagihinga ibirayi babiretse kubera ko ngo abaturage baza kubyiba basigaye bahinga ibindi bitibika kuko imyaka bayihinga abandi bakaza kuyiba bamwe na bamwe ibihingwa bimwe na bimwe barabiretse kubera ko babihinga abandi bakaza kubyiba mu mirima mwumva ko nta mutekano rero uhari icyo kintu cyumvikane neza umutekano kagame atubwira ntawo baratubeshya dukomeze hari ikindi ngo kibangamiye abaturage ni ikibazo cyitwa ngo gukubita no gukomeretsa ngo ahanini ngo guterwa n'ibikoresho by'ibiyobyabwenge n'iki byose ahangaha barakwepa ntibavuge ko leta ari ikubita abaturage bakavuga ngo ngo abakubita abandi ngo ni abakoresha ibiyobyabwenge n'ababasinze ariko ni ukubeshya ahangaha ni uko rgb ni ikigo cya leta gikora ibi bintu by'ubushakashatsi ntabwo gishobora kuvuga ko leta ari ikubita abaturage abaturage abaturage ntibarwana nta muturage ukirwana n'undi abaturage bakubitwa na leta leta ibakubita kandi bashaka kubigaragaza ariko leta niyo yamaze abaturage ibigo bakubita ahangaha rero bumva ko nta mutekano abaturage bafite barakubitwa no gukubita bibaye ikibazo kibaye kije mu bibazo bikomereye abaturage cyane gukubitwa no gukomeretswa kandi ibi bintu bikorwa na leta barababeshya donko noneho ngo ngo i muhanga ngo abantu bahangayikishijwe no gukubitwa no gukomeretswa ni makumyabiri na babiri n'ibice bibiri ku ijana muri za nyamagabe makumyabiri n'umwe n'ibice bitandatu ku ijana i nyanza cumi n'icyenda ku ijana kamonyi cumi n'umunani ku ijana ese umubare w'aba bantu ni benshi cyane noneho iyo mibare murayumvise banyarwanda abanyarwandakazi mwe mukurikiza watubwira gute ko abantu batekanye bafite ibibazo bimeze gutya wa mutekano wa mirongo icyenda na gatanu ku ijana urawubona hehe urawubona hehe ahubwo abantu bafite ubwoba ba- ba- batagisinzira bata- batakigoheka kubera ibibazo biri hariya no guhohoterwa no gukubitwa no kwibwa no kugira gute urumva rero ko ntabwo eh, iki- ikibazo cy'umutekano ntagihari ahubwo ikindi gishyashya aha ngaha umuntu agomba gufata ni uko ubukene bu- ntabwo bushobora gutuma abanyarwanda babona umutekano nta mutekano ushobora kuhaba abantu bakennye kubera ko abantu bashobora kwiba abandi bakababuza gusinzira bakabatesha umutwe ba- abantu ba- bagahora bafite impungenge z'ibintu byabo ko abantu bari ko bari bwibwe bari bwibwe amatungo bari bwibwe ibiribwa ibintu by- nk'ibyo ngibyo urumva ko nta nta mutekano ushobora kubona mu gi- kuboneka mu gihugu abantu badafite ba- abantu badafite ibiribwa abantu batarya ngo bahage ntabwo umutekano ushobora kuboneka icyo kintu ntibazakitubeshye ikindi umuntu yavuga biratangaje kubona baduha imibare nk'iriya mu mwaka muri uyu mwaka ha- habayemo icyorezo cya covid muzi neza ko eh, batu- badutangarije imibare n'isi idutangarije imibare ko ivuga ko abantu miliyoni imwe n'ibihumbi magana angahe ngira ngo n'ibihumbi magana anahari ngira ngo batakaje akazi ubwo ni abantu benshi bakora muri segiteri inforumeri bariya bi- bideburuye ababuze akazi bakoraga baragatakaje abantu barenga miliyoni ubwo numva ko abantu bamera- barenga miliyoni eh, eh, ba- babuze ahantu eh, ibyari ibyabatungaga ba- nta- ntibakibibona nta kintu bakindira cyabatungaga urumva ko abo bantu ba- ba- ba- barahangayitse ntabwo ntabwo wavuga abantu b'abashomeri ntabwo washobora kuvuga ngo abantu b'abashomeri bafite umutekano ntibishoboka ibyo ntabwo bishoboka ni ukubeshya iyo abantu barakoraga bakaba batakaje akazi ari benshi icyarimwe mu gihe gitoya bagomba gutunga imiryango yabo bagombaga eh, bagomba gu- gutunga imiryango yabo nk'uko bayitungaga bagikora ba- batakibasha kuriha inzu batakibasha kubona amafaranga yo kugura amakara kugura amazi kugura ibiribwa ukaza kutubeshya ngo abantu mirongo icyenda ngo mirongo icyenda na batanu kujana bafite umutekano nta mutekano uhari O- u- i- iyo situwasiyo barimo ntabwo bavuga ko a- abantu batekanye nicyo cya mbere icya kabiri murebe abantu bahora biyahura muri iyo ni nzabigarukaho ubundi mu kindi kiganiro uyu mwaka twabonye abantu benshi cyane bavuga ngo bariyahuye ukana ngo babonye umurambo hariya ngo babonye umurambo hariya abo ni abantu baba bishwe baka- barangiza bakabamanika baka- bakavuga ngo ngo ngo biyahuye nabyo ubwabyo niba nta mutekano uhari ikindi murebe be- ba- ah, biriya bibazo bihora bivugwa mu rwanda muri uyu mwaka byavuzwe by'abantu basenyerwa amazu yabo bagasenyerwa ibya- bagasenyerwa amazu yabo bagahinduka impunzi bakagenda bararaguza barara mu mahema bavuza induru ku muri za yutube ahantu hose ikibazo cyateye ubwo cyateye ubwoba abanyarwanda kikabakanga abantu bagakangana na biriya byo muri banyahe n'ahandi hose ntabwo bavuga ko bariya abantu bahindutse impunzi mu gihugu cyabo kubera ko leta yabasenyeye ntibahe ingurane bakaba badafite ahantu bacumbika ba- mu bwego abantu baratekanye bariya abantu batekanye bate wasobanura gute ko abantu batekanye ubwo rero ibihe bintu badutangariza ni ibintu ibintu biteye ubwoba biriya bintu ni reka mbabwire nkoresha ijambo ribi cyane ni ibintu biteye isesemi ni ijambo ritarimo ikinyabupfura ngo babarire ariko ni ibintu biteye isesemi Ibyo- ah, ibintu leta ikorera abanyarwanda ibibazo bihari turabyumvise byinshi eh, na biriya byo muri bariya byo ni ibintu bizwi na bose hari n'amahanga arabizi nawe utabizi abarirwa batanga amatangazo bamagana bagira gute ni- ni bihora kuri youtube buri munsi buri munsi buri munsi ibibazo bidasiba ariko barangiza bakatubeshya ngo ngo ngo ngo abanyarwanda baratekanye mirongo icyenda na gatanu ku- mirongo icyenda na gatandatu ku ijana ni ibintu rero biteye isesemi biriya bintu bajya babireka ni- biteye ishozi rwose eh, bajya babeshya ibindi ariko ibintu nka biriya ni ibintu bitabeshyeka murakoze ijambo ry'amaduko baduko ijambo ni ryawe alo we ndakumva nizeye kunyumva kuko nahinduye telefone iwanjye bisigaye bitoroshye bo nabumviseho gakeya ariko ikibazo numva cyumvikana ni biriya by'ukuntu nyine ngo ngo ngo rgb iri kutubeshya ko ngo imibare yabo ngo imiyoborere yabo ibintu byose impuzandengo zose batanze zizamuka zose zihora zizamuka ntabwo zijya zijya hasi zihora zijya hejuru buri- zi- zisatira ijana ku ijana bikaba binyibutsa gatoya i- nibyo yenda gusetsa icya mbere nibyo yenda gusetsa wenda nta gusenga ngo ukoresha amagambo wakoresheje ariko nibyo yenda gusetsa ni ibintu bishekeje gusa nta ni ukubisobona gutyo uka- ukamenya ko ariko bimeze mu rwanda ariko bakora si ubwa mbere urugero ndaguha ni roroshye cyane biranyibutsa ukuntu kaga a- ya- yitoresha kera ahanganye na twagiramungu yari yihaye makeya ariko yari hejuru ya mirongo cyenda ejo bundi muri bibiri na cumi na karindwi yumva yayihaye make noneho yiha mirongo icyenda n'icyenda ku ijana ni ukuvuga ko abaturage bose n'abari hanze n'abari mu munyururu n'abarwaye kovidi cumi n'icyenda n'abari na rukukuri n'abana bavuka bose baramukunda iyo agiye kubasura niyo bishekereje agenda yambaye antibara kandi akaba afite abasirikare barenga ibihumbi nka bitanu bimuherekeje kandi hagati ye n'abo avugana nabo hari intera niba ari ukubera kovide niba ari uretse icyo kovide yari itaraza hari intera ya metero nka mirongo itanu ngibyo ibyo mu rwanda uko nyine ngo ibintu byateye imbere nuko bimeze niko mbibona ni kimwe rero hanyuma naho ibindi bavuga ko nyine ngo bitunganye byose nanone ikintu nako gishekeje ni ngo ni umutekano igituma babivuga ni uko kaga ari byo akunda kuvuga niba mwararebye aniyamamaza kuva na kera yavugaga umutekano umutekano umutekano noneho n'abandi rero n'ibyo bagomba kuvuga bagomba kuvuga ibyo shebuja bavuze niko bagomba kubigenza nta bundi bushobozi bafite nta bundi buryo bagomba kuvuga uko byaturutse mu rugwiro iki nanone mbigiraho ko ari byenda gusetsa urebuka ejo bundi twabuze tuvuga ibyo bishop john rucyahano yavugaga yuko ubumwe n'ubwiyunge nabwo bugeze kuri mirongo icyenda na gatanu busaga busaga wigayiga mirongo icyenda na gatanu ku ijana ubigereranye n'ibyo tumaze kuvuga mu kanya ingingo ya mbere y'ukuntu abantu bakubwira muri perezida uko bafashwe y'ukuntu abantu bicwa y'ukuntu abantu bahemukirwa y'ukuntu imfungwa abantu bafungirwa ubusa y'ukuntu nyine imfungwa zifatwa nabi bamwe bakazima ibiryo nkana kandi perezida zikaba zuzuye ibyo byose babigereranya kandi bamwe birirwa babita ngo ni amazina ntakwirirwa mvuga n'ibyo bavugira mu bwiherero ni mu bwiherero cyangwa iyo bihishe si ubwiherero bwa bw'imisarane ariko ndavuga iyo bihereye ntawe bumva bari mu byumba byabo ibyo bavuga n'ibyo berekana n'uko babikora ugasanga birahabanye n'ukuri n'umuntu wese ushyira mu gaciro uvuye mu rwanda azakubwira ati ibyo mbonye mu rwanda ni agatsiko nyine kari kuki ntarabona abantu benshi baravuga ko batari batarakabona kuva bamenya u rwanda cyane cyane bari bazi u rwanda noneho wibuke yuko kizito mihigo mutagatifu kizito mihigo ukuntu yavuze ukuntu bamukubise abamukubise ni ibyegera bya kaga kandi abazi kaga babanye nawe bazi ukuntu akubita abantu adiha abantu ari aba basirikare ari ibyegera bye hari abakozi be hari abadani munyuza hari bariya ba cake nziza bose arahondagura ubwo rero ibyo ngibyo rero imiyoborere myiza ntumbaze muri makeya rero navuga ko ibyo byandikira ibyo bashaka nk'uko bavuga ngo bateye imbere mu bukungu cumi na rimwe ku ijana buri mwaka bagenda bajya imbere bajya imbere bajya imbere kandi nkaba nzi ko niba koko igihugu kigenda gita imbere wajya ubona abarundi barisutse mu rwanda ukabona abakongomani barisutse mu rwanda ukabona n'abatanzaniya barisutse mu rwanda baje gushaka ubwo bukire buri mu rwanda ntabwo ariko bimeze ahubwo abanyarwanda barafungiranye babonye umwanya basohoka birukanka ibyo n'ubu aricyo nabivugaho naho ibyo bindi bikurirwa mbi kandi n'urwo rugero bamaze gutanga byasohotse mu gihe byerekana uko mu ntara y'amajyepfo ibintu bimeze bihabanye n'ibyo uriya mudamu uretse ko bose ari ba kayitesi bari kutubwira umwe ni kayitesi guverineri undi akabitesi ushinzwe rgb bose ni bo we guverineri ntabwo yabeshye yayoboye intara ye ariko uriya wo muri rgb ibyo ari gutangaza ntabwo bihuye n'ukuri na gatoya ukuri turakuzi abanyarwanda barahangayitse abanyamakuru bagerageje kugira icyo bavuga hari abafunze benshi benshi barafunze hari icyuma hasa barafunze hari uwo mu bavu barafunze hari n'abandi benshi bari kurega ibyo ntazi ibyo ari byo hari na karasira murabona ibyo birirwa bamugira muri make mu rwanda ntabwo ibyo bintu bari kuvuga bihari n'amatse nta nihari hari ibindi bindi hari igitugu hari agatuza hari dictature hari nuko n'abantu nabo bamaze kwiga amayeri yo kujya bareba ukuntu bitwararika kubera ko bazi ko ukoresheje gatoya uragenda kandi ntabwo ugaruka n'ibyo nabivugaho murakoze ikibazo urakoze urakoze mbaduko reka n'ijambo dezire nawe anyarutse dezire ijambo ni ryawe
murakoze kuri iyi ngingo ya kabiri cyakora wa mugani mwabivuze ukuri ingingo ya kabiri aho bavuga ko umutekano ugeze kuri mirongo cyenda na kangahe ku ijana muri uyu mwaka mu by'ukuri ndagira ngo ngire icyo nyivugaho kandi ngire icyo nibutsa abanyarwanda bari kutwumva n'abazatwumva ubutaha ndagira ngo mbabwire banyarwanda ibinyoma n'itekinika ry'agatsiko turabirambiwe bitugeze mu by'ukuri ahaga aha bihanukira bakabeshya ko umutekano ugeze kuri mirongo cyenda na kangahe ku ijana ndagira ngo ngire icyo mbabwira abanyarwanda abanyarwandakazi mutwumva kandi muduteze amatwi twibuke neza baravuga bati umutekano urenze mirongo cyenda na kangahe ku ijana ariko twibuke umwana w'umukobwa muri uyu mwaka wakubitiwe mu muhanda rwagati niba ntibeshye ndibuka ko yarazize agapfukamunwa iyo nkuru turayibuka twayivuzeho twayikozeho ibiganiro amahanga yose yarabibonye biriya koko ni umutekano twavuga ese abakubitwa ni bande abahungabanya umutekano ni bande si iyo turebye abahungabanyije umutekano w'uriya mwana w'umukobwa wakubitiwe mu muhanda rwagati ni abari bashinzwe kurinda umutekano tugende turebe bari kuvuga ngo umutekano ugeze kuri mirongo icyenda na kangahe ku ijana muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri twibukiranye banyarwanda banyarwandakazi turibuka neza ibyabaye mu kwezi igihe bicaga kizito twabonye imbaga y'abantu yari hariya ku kiliziya imihanda yari yafunzwe hari abantu barenga ibihumbi mirongo itanu ese bariya bari mu mukimbagiro wa noheli ni ukuvuga ngo hari abari bahungabanyije umutekano kuko bariya ntabwo ari ibirori bari barimo biriya ni uguhungabanya umutekano ni ukuvuga ngo nta mutekano bariya abantu bari bafite isi yose ahubwo abanyarwanda barahungabanya aho bari bari hose urwo ni urugero rundi nerekana ese ni bande ni abaturage bahungabanya umutekano cyangwa ni abari bashinzwe kurinda umutekano bateje umutekano muke bica mutagatifu kizito bituma imbaga y'abantu irenga ibihumbi mirongo itanu ijya ikoranira hariya ngira ngo byose twarabirebesheje amaso banyarwanda banyarwandakazi twibuke ejo bundi mu gihe cyashize abantu barakubitwa bakarazwa mu masitade bagacibwa amafaranga ese ibyo ni umutekano hari itegeko ribihana hari itegeko rya kovide ryigeze ritorwa na ba badepite ryemerera abanyarwanda kurazwa mu masitade bakavamo batanze ayo mafaranga ese ubundi ayo mafaranga mubona abajije nta fagitire agira amafaranga atagira fagitire ajya he muca abanyarwanda amafaranga atagira fagitire ibyo ni umutekano kuraza abanyarwanda muri za sitade ibyo ni umutekano aho umunyarwanda isaha igera atakigira atakishyira ngo yizane agataha yiruka ngo atarazwa muri sitade adacibwa amafaranga ibyo ngibyo twakoze ikiganiro aho amatagisi yaburaga saa kumi n'imwe tagisi zabuze barabizi abantu babaye benshi ahubwo bagafatirwa aho kuri za gare kandi babona ko abantu babuze amatagisi nuko bakaburiza pandagare bakabajyana muri kubaraza muri sitade bakahava batanze amafaranga nayo atagira fagitire ajya mu mifuka yandi ibyo se uwo ni umutekano banyarwanda abanyarwandakazi ibyo byose iyo tubisuzumye tukabireba duherutse gukora ikiganiro muri uyu mwaka cy'umushoramari wari wabonye imari yo guhinga urusenda yambura abaturage imirima bambura ibishanga ibyo se ni umutekano mu baturage ibyo ni uguhungabanya umutekano ni bande bahungabanya umutekano ntabwo ari abaturage ahubwo ni abakagombye kuwurinda aho izo ni ingero ndi kubaha ni nyinshi cyane turebe abantu turebe n'aba bantu hari abantu barashwe barashwe na polisi muri uyu mwaka ni benshi cyane ndetse n'aba bandi bo muri kovide abasore babiri bigeze kurasirwa i nyanza niba ari umusore umwe wiciwe i nyanza wari kuri moto ari kumwe na mugenzi we arashwe n'umupolisi abapolisi bararasa abantu ku manywa y'ihangu ibyo se ni umutekano abantu baburiwe irengero muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri bangana iki kandi bashimutwa nande iyo ni leta abanyarwanda abanyarwandakazi mujye mubyumva bajye bareka kubabeshya mugire ukuri tujye twibukiranya ntabwo ari ugusubiramo ibyavuzwe ahubwo bajye bareka kutumasika berekana yuko rwose ari abahanga umutekano ari wose kandi umutekano ari bo bawuhungabanyije murirwa mukubitirwa ku masoko urajya guhaha ugakubitwa urarazwa mu mihanda abamotari bararira yo kwarika abantu batakaje imirimo babuze akazi abashomeri baruzuye igihugu cyose ibyo se ni umutekano banyarwanda abanyarwandakazi ikinyoma cy'agatsiko gikwiye gukubitirwa ahareba inzega naho ubundi ntituzongere no kubyumva tujye tubareka bavuga ayo mahomvu ariko tubasekere ku ryinyo ubundi mu kinyarwanda barakubwira ngo umuntu nakubwira ko akwanga uzamuhishe kubizi mubareke n'umuhisha kubizi buriya birenda gusa na wa mugani ngo ingoma mbuye ikomera amashyi kugira ngo inzizi izagusange ariko nabo ntibakwereka ko ibi byegeranyo byabo ujye wikiriza ubihorere ariko ubaheme wigendere naho ba nyiri ibi byegeranyo n'agatsiko ibi bintu ndagira ngo mbabwire ko abanyarwanda turabarambiwe n'ibinyoma byanyu mujye mubeshya abatabazi abanyarwanda bafite agahinda karenze uko mubitekereza mwebwe rero bo mu gatsiko mugerageze mwisubireho niba mutisubiyeho muri gutoneka inkovu kandi nimara guturika izabaturikana aha naba ngarukiye
urakoze urakoze desire reka njye ku ngingo ya gatatu turareba ingingo gatatu turareba bariya bantu kagame yahaye akazi abanyamahanga yahaye akazi ngo muri icyitwa ngo ikisi gise ngo kigali ngo finance limited niko finance limited niko numva iyi sosiyete ikoze cyangwa ikigo cya leta ngo ni ikigo kizajya kigira inama abashoramari ngo mu karere cyangwa abantu bari mu bucuruzi mpuzamahanga ngo kibagira inama ku byerekeye nyine ishoramari ryabo ngo ni ibintu bya kagame birumvikana ariko bariya abantu yahakaze murabona ko hari umwitwa ngo ni tiyamu ndera witwa tiyamu ngo wo muri cote d'ivoire na mugenzi we wundi ngo wakoraga muri banki rwandaise development wakoraga i kigali ariko tiyamu ngo yakoraga muri Credit Suisse akaba ari umuzwi cyane ndetse ndabonye ibinyamakuru bitangiye kubyandika na Jeune Afrique ya Kagame yatangiye kubyandika ivuga ukuntu Kagame yahaye umuntu w'umupatro w'umushefu wo muri Credit Suisse bakaba bamuhaye akazi i Kigali ni ibintu bidasanzwe ngo hari n'undi wari wari ushinzwe wari wari ushinzwe kabine wo kwa kwa bongo niba ngo yitwa ngo libane reka ndebera ry'izina ry'isindi reka ndi ndishake nawe ngo bamuhaye akazi ariko ubundi yari afite afite akazi muri RDB ngire ngo wowe mbo ni abantu batatu mbega uwo muri babiri wo muri Cote d'Ivoire n'uwo muri wo muri Gabon ni abantu bakoze imirimo ikomeye uwo muri Gabon yari directeur de cabinet Harris Mbizi yakoraga imirimo ikomeye atuka nawe muri Gabon noneho ikibazo rero gihari bariya ni abantu ibyo byose ntimwitege ko azabatangaho akayabo umuntu wakoraga muri Credit Suisse kugira ngo yemere ko kumanuka ajye mu rwanda nuvuga ko ni amafaranga abafite ahandi hantu bamuha akazi buriya ni amafaranga bazatanga amafaranga menshi menshi cyane ariko noneho turebe abo kagame yahaye akazi bariya ba philippe cotton wo muri univerisite murebe ibibazo biri muri univerisite y'u rwanda yategekwaga n'uriya witwa philippe cotton wahindutse fpr mwabonye ko yaratse n'ubu avuka muri ekose ngire ngo muri scotland yatse twamubonye yambaye imyenda ya fpr yagiye mu ngando none yatse n'umunyara na nasiyonalite yo kuba umunyarwanda ubwenegihugu bw'u rwanda yarabwatse banawumuhaye bo kaminuza yategekaga yayisigiye ibibazo bikomeye cyane icyo nshaka kuvuga ni uko n'abo bariya bantu b'abanyamahanga yagiye aha ibigo bikomeye nk'iya rdb biriya bigo by'amazi bya reg kaminuza y'u rwanda ntabwo ibyo bigo bikora neza mukurikiye raporo za z'umugenzi w'imari ya leta mukajya kureba ukuntu iriya komisiyo ireba uko umutungo wa leta ukoreshwa iriya komisiyo ya pake yategekwaga na nkusi kera yo mu nteko mukareba ibyo bavuga kuri iniverisite y'u rwanda mukareba ibyo bavuga kuri wasake n'izo za regi mukareba rdb yo ntawe uyivugaho kubera ko ni ni akarima ka kagame ntawe ushobora kugira icyo abavugaho ngabo ni ni ni ibintu bitabu ni ibintu bya kagame ntawe ugomba kugira icyo abivugaho ariko nabyo bikora nabi turabireba ariko ndeka mbibutse bimwe na bimwe umuntu baramuhurutuye bamuvana muri scotland muri ecosse bamuha akazi witwa philip cotton araje daburu iriya reforme yakoze bwa mbere barayanze yo gufata iniverisite akayicamo ibice byinshi cyane aba aba bari abadepite bategurwa na nkusikera babonyemo ko harimo ikibazo cyinshi cyane abarimu bata igihe kirekire mu ngendo n'ibiki byose bo icyo ngicyo cya mbere cya kabiri mwabonye ko iniverisite y'u rwanda yanyereje umutungo mwinshi cyane muribuka icyafungishije uriya uriya burugumesitiri wa kigali prudence mbo ikindi ngo ni pidanse hanyuma ari pidanse ariko bamwita mbo icyamufungije muzi ko ari amafaranga harimo ruswa cyane mu byerekeye gutanga amasoko ya leta aho ibyo bintu biba uriya philippe cotton yari arimo ikindi sikandari ikomeye hari imisanzu y'abakozi ba iniverisite y'u rwanda abakozi iniverisite y'u rwanda ni ikigo cya leta abantu bakora muri iniverisite y'u rwanda bajyaga babakata amafaranga aho kugira ngo bayohereze muri rcsb amafaranga y'ubwiteganyirize bw'abakozi iriya misanzu yabo imisanzu bakayinyereza barangije abantu bagiye basanga ntabwo iniverisite y'u rwanda yigeze iverisa amafaranga yabo muri mu isanduku y'ubwiteganyirize bw'abakozi iyo ni sikandari ikomeye cyane kandi ikorwa n'ikigo cya leta kandi ikigo gitegekwa na wa muzungu cyangwa se umunyamahanga bagiye kuvana hanze kagame aza atubwira ngo ni ni ni igitangaza aza agiye kudukorera ibireme by'uburezi byo mu nabyibagirwe ibyo nta kintu kigeze kiyameriyora na kimwe mwumva rero ko nta biriya ari amakosa yakoze kunyereza umutungo utari byaranira kunyereza umutungo wa leta utari byaranira filipe byabaye filipe kotona hari kunyereza umutungo wa leta ntawe byananira gutanga amasoko mu buryo butemewe n'amategeko ntawe byananira kwiba imisanzu ya imisanzu kotizasiyo z'abakozi ukayanyereza ntuyajyane mu bwiteganyirize bw'abakozi ukayabaca ariko ntuyajyane mu isanduku y'ubwiteganyirize bw'abakozi ibyo nawe ntabwo byananira ukumva rero ko iyo ashaka aka kazi ari kugaha umunyarwanda bo noneho mu manuka ejo bundi muri wasake mwabonye no muri za rege iyo ngiyo mwabonye ahantu ngo batitaba n'umugenzi w'imari ya leta banga kumwita bakamusuzugura mwarakibonye ikindi mwabonye ko muri izo nzu bya wasake na bya rege iyo ngiyo hari ngo ibibazo byo kurukirita abakozi kwirukana abakozi mu buryo butemewe n'amategeko ndetse bagahora babona ikintu cyitwa agahomamunwa za kote muri muri raporo y'ibyerekeye ukuntu bakoresha imari ya leta ngo bagahora babona raporo yitwa agahomamunwa agahomamunwa ni ukuvuga ngo amakosa akabije cyane kandi ahora agaruka batajya babasha kwikosora icyo kigo gitegekwa n'umuntu wo muri israel nazanye mu byumve neza rdb iriya nayo harimo abazungu benshi bashyizemo hari umunyamerika simbizi iyo rdb murebe ukuntu yashoye amafaranga y'u rwanda ikayashora muri arisenali ikayashora muri pesije amafaranga muri parisenjerime amafaranga menshi cyane ashobora kugira u rwanda akamaro nta muturiste n'umwe ntibazatubeshye nta muturiste n'umwe wavuye mu bwongereza ngo aze mu rwanda kubera ziriya miliyoni mirongo itatu n'icyenda z'amadolari bajyanyije nta n'umwe iyo bamubona baba baramutweretse wumva ko ayo mafaranga twarayatakaje ni amafaranga yashobora gukemura ibibazo byinshi cyane mu rwanda ngo bagiye kuza gushaka abantu ba mukerarugendo ngo bazaza nta n'umwe waje nta n'umwe waje hari ikintu cyabaye buriya abantu batazi hari ukuntu u rwanda rwarezwe mubyumve neza icyo nacyo babwira ntabwo mukizi u rwanda rurezwe bigeze bigiye muri za pararoma y'uko u rwanda ru- rwa- rwakoze amafuti rugataguza amafaranga y'u rwanda mu bintu bya arsenal na na paris saint germain kandi muzi ko byanyuze mu binyamakuru byinshi byino mu binyamakuru by'i burayi barabyanditse benshi babona ko ari sikandari ikomeye cyane byagenze bite rero kagame kugira ngo yi- yivane mu- mu isoni yahise- bahise ba- ba- baf- bakora raporo barapfundapfundika berekana ngo ukuntu ngo ngo ngo ari amafaranga miliyoni mirongo itatu n'icyenda batanze muri arisenali yo gushishikariza abantu kuza gu- gusura u rwanda ngo ngo yagize fe kubera ko ngo babonye ngo abaturise benshi ariko abaturise ntigeze baba- babatwereka n'ubabaza aba ari bo identite baturutse baje ryari baje muri ihe ndege ba- ikarita d'identité yabo ni iyihe bageze mu rwanda ryari bahava ryari ntabwo babakwereka ni ikintu ba bapfundapfunditse icyo kintu mu- cyarasohotse umunsi umwe ariko twebwe tuzi neza ko cyasohotse kubera ko ibintu byari bikaze barimo kuregwa muri za pararoma hino iyo dokima iri gusirikira bavuga ukuntu kagame ya ya yapfushije ubusa amafaranga y'u rwanda igihugu gikennye cyane kikajya gufasha amakipe yo mu bihugu bikize noneho babonye ko biri gusirikira bitangiye kubyimbabyimba gutumbatumba bahita basohora icyo kintu ngo ngo ngo ngo u rwanda rwabyungukiyemo ngo habonetse ngo ngo abaturise runaka ngo bitewe n'ariya mafaranga ngo bashyize muri arisenali ariko ibintu bapfundapfunitse abo bantu baje mu rwanda babafotora ni bande rwanda se murabayoboye bari kubafotora ku kibuga cy'indege bakabatwereka ntabo nta n'umwe urumva ariko iriya rdb ikora yakoze eh, ishoramari ridashobotse haba mu ndege haba mu mu- mu- muri izo za arisenali nyine muri izo za arisenali na za pesije mu ndege mu mahoteli ibyo bintu n'ibintu byose byahombye bashyira amagi yose bashyira mu gitebo kimwe none igite- igitebo cyarasandaye urumva rero ko A- rdb nayo nubwo bataku- abadepite batemerewe kuyivugaho ariko nayo n'uwo muzungu urimo inama yabagira ntabwo ariyo yari abashutse amafaranga y'u rwanda bapfusha ubusa ntacyo yatuzaniye ibyo bintu byumve neza twabihombeyemo ikindi murebe ukuntu rdb niyi- niyitanga ariya mafaranga ariya ngo ukuntu ngo ba- ariya mafaranga bagurije miliyoni magana atandatu ngo zo kurwanya covid zo guhangana na covid nibo bagenda ba- bayasaranganya ngo baza- uyu nguyu bazamuhaya uyu nguyu bazamuhaya abanga- abangaba bagenewe aya ngaya mwabonye ko eh, amafaranga yose bayafata bagahita bajyana mu mahoteli mu- yo kwa kagame abaturage nta dupfukamunwa babonye ibi byose rdb rdb niyo i- i- ikora ibyo bintu byose urumva ibintu byose babikora amafuti abo bantu rero b'abazungu bashyizemo cyangwa se abanyamahanga baze muri rdb nacyo ntacyo bamaze haba muri muri rdb haba muri universite y'u rwanda haba muri ibyo bya wasac na bya na bya reg ibyo aba bantu abanyamahanga bose nta kintu kigaragara bakoze eh, amakosa bakoze n- n'umunyarwanda wundi bari kumuhagaza akayakora ntawe- amakosa bakoze ntawe yananira rwose mbabwire amafaranga rero twarayataye kubera ko bariya abantu bahembwa amafaranga amadovize ishyano ryose n'aba ngaba bagiye kuzana bahembwa amadovize ishyano ryose kandi ntacyo bazagera kubera ko ikibazo kiri mu rwanda ni sisitemu mbi ya fpr yiharira amasoko yose igitugu itatuma abashoramari binyagambura iba- ibaka imisanzu ikabavoma mwabonye ko ejo bundi eh, bariya bantu ngo bashishikariza abantu gushora imari muri afurika ngo uriya muryango witwa ngo destination africa ukora mu- i london mu bwongereza bavuze ko u rwanda nta muntu- nta muntu wagombye gusubira mu nta mushoramari wagombye gusubira mu rwanda kubera ko mu rwanda barabashuka mwagerayo abanyamahanga ba- ba- ba- bashuka ngo baze gushora imari mu rwanda bagerayo bakabanyunyuza bakabiba bakabisikuruka urumva bakabakorera uburiganya bati ntihazagire umuntu uzi- wongera gushora imari mu rwanda rero umuntu akaba yanakeka ko kagame icyo kintu cyaramuriye ntabwo u rwanda rwize rusubiza izo iyo aperi cyangwa se umuntu yabyita mu kira ukuntu bahamagariye abany- abanyamahanga kutongera gushora imari mu rwanda kubera ko haba uburiganya mwene umuntu yatekereza ko kagame arimo guhamagarira abo bantu bazi ngo babaye muri za credit suisse wenda baziranye n'abantu n'iki byose kugira ngo wenda barebe uko imaje y'u rwanda kuko hari n'abanyamahanga wenda iyo imaje yabonye yuko u rwanda ari igihugu gikora uburiganya bakiba abanyamahanga bakababeshya ngo tu- mm, tuzabaca imisoro mikeya bamara kuza baka- baka- imi- bakabo- bakabaha imisoro bakabakubita imisoro bat- ba- ba- miremire kandi barababwiye mikeya kugira ngo baze bagera bagashaka kwinjira mu- mu- mu- muri bizinesi yabo bagashaka kwinjiramo ku ngufu ibintu nk'ibyo byose nk'ibyo byose wenda yaba ari imaje ye ashaka ku iyo sura yabonye mbi cyane u rwanda rwabonye wenda ariyo ashaka kugira ngo akosore agaha eh, aka kazi abanyamahanga wenda kugira ngo bazamuvuganire wenda hari ko ari hari icyo yaramura ariko nababwira ko uko sisiteme ya fpr iteye nta muntu n'umwe ushobora kugira ikintu aramura mu rwanda ntabwo ushobora kuzanzamura ubukungu bw'u rwanda ntushobora kuzanzamura demokarasi mu rwanda ntu- igihe cyose fpr gihari ntabwo bizakunda kuko byose ni sisitemu ya fpr ibyica uko iteye uko iremye uko imitegekere yayo ntabwo ntabwo itanga ubwisanzure kwiharira amasoko kudatanga ubwisanzure kunyunyuza aba- aba- abashoramari bubaka imisanzu itabaho wivanga mu mari yabo n'ibiki byose ibi bintu byose ntabwo bishobora gutuma u rwanda ruzanzamuka rwegura umutwe nibashaka bazazane aba- ababankiye cyangwa se abandi bantu bashoboye ba- ba- ba- n'abashaka bazajya kubana ku kwezi cyangwa kuri marisi bazabazane ko igihe cyose fpr gitera kiriya gihugu nta kintu kizagerwaho ntibishoboka kuko ni sisitemu yaboze ubwayo nta muntu n'umwe wayi- wa- wabasha kugira icyo akora kuko nta nta bwisanzure itanga nta bwigenge buhari mu rwanda urumva reka ndekere aho ngaho eh, namwe mugi- mu- mugire igitekerezo mutanga eh, turangize ijambo ryawe eh, ryawe maduka
urakoze umuyobozi w'ikiganiro uretse ko ugomba guseka eh, uba uri umusosiyare uri umusosiyare u- ibyo uri kubona ntabwo ariko muri kubibona na gatoya Ibi- turatandukanye Eh, bariya bacanshuro kagazana ntabwo yibeshye na gatoya kandi bagera ku nshingano basezeranye baba bafitaranye n'amasezerano bakavuga ati nyuma y'imyaka ibiri itatu itanu tuzakora isabo turebe dukomeze kubera ko babikoze neza nicyo gituma ba- benshi yabazamuye mu ntera bamwe babonye ko bakoraga n'ahandi uwo mugabo nabi turi kuvuga niba ari iri bani ibi yakoraga muri rgb n'abandi benshi bakoraga mu yindi mirimo bose bafite n'indi mirimo n'uwo n'akavaruganda uzi ko ari we ushinzwe bol ya ntuza yaba y'abavoka abantu biburanira ku giti cyabo baburanira abandi Eh, ubwo rero bikaba bisobanura yuko ntaho yibeshye na gatoya urugero pidasi rubingisa ngo yanyereje amafaranga muri iniverisite y'iruhande y'i butare kimwe na philip wari shefu we uwo philip cotton aracyahari araganje kandi akeka yarongerewe umushahara pidasi rubingisa uvuga ngo yarafunzwe abo yafungiye simpazi ahubwo bamuhembye kujya kuyobora umujyi wa kigali akabifashwamo akafasha akaga kugira ngo awe ari- kaga awiyoborera wenyine ku giti cye apana ko ubundi hari ikintu kimeze nka konseya y'abantu bayobora umujyi wa kigali ubu byose biyoborwa na kaga muri makeya rubingisa yabonye poromosiyo bisobanura ko amafaranga yibye yibwe iruhande ntabwo yashyize mu mufuka we yahaga kaga niko byagumye kumvikana ntabwo tubibona nta mpapuro tuzapfa tubonye usirunta agatsiko kakiriho nikajya no kuvaho kazabitwika ariko niko byagenze kuko ntabwo umuntu yakora ibintu bibi hanyuma ntibagize ngo umuhe poromosiyo mbo noneho rero eh, ikindi navuga ni uko ah, kaga kabanshuro wowe wagize pitiye nyinshi cyane y'uko ngo yahaye yahaye abanyarwanda ntabwo kazabaha iyo amerwe yasubiza mu isaho ntabyo azakora wayi kubera yuko abacanshuni bakora neza kimwe n'uko nko kubwira kaga ngo nareke kuba umudikitateri ntazabireka kubera iki iyo utaretse ko uri umudikitateri birihuta cyane birakorohera utanga itegeko rikagenda ako kanya ntabwo ukeneye za negosiyasiyo ntabwo ukeneye kwirirwa uvuga ngo majori ntabwo ubizi kwirira winginga ntabwo utegereje amanama ntabwo utegereje ibi n'ibi n'ibi n'ibi uravuga rikijyana bikaba byagiye ese tu ukabivuga uri i kigali ejo i nyamagabe cyangwa i i rusizi bakaba babikoze ako kanya kandi ku munota um- ku munota umwe muri demokarasi biratinda demokarasi iratinda birarushya reba muri amerika amatora uko biri kugenda ni ukubera demokarasi mu rwanda iyo twatoye cyangwa iyo batoye bucya bwa- twaramaze kumenya ko ari mirongo icyenda n'icyenda ku ijana Mbo, icyo ni kimwe yego a- abacanshuro ikindi none bak- i- bakora ikinyine cyo ba- baku- bakumarira kaga hari ibintu bibiri mbona abungukiraho icya mbere umucanshuro ntabwo afite za pitiye na za santima z'abanyagihugu ibyo nta kintu ubwiye n'abamesoneri benshi bakoresha n'abakiragute ba buri teka bazana abanyamahanga nta nubwo ari pari hazari kubera yagiye kwirisha abantu agiye gutazana n'abanyamahanga izo za santima z'abenegihugu ntabwo aba azifite cyane byo kuvamo twiza twirwa twivugutamo bya hutu n'abatutsi ibyo ntiby'amapengene z'amoki nta birimo akora ibyo agomba gukora ikindi abo banshuro be bamukorera lobbying kandi arayikeneye cyane episantere ya- ya- i- i- y'ubutegetsi bwa kaga ntabwo iri mu rwanda iri hanze abo rero bafasha kandi barabizi kandi bazi aho bituruka kandi aho- bazi aho biva kandi bafitemo uburambe mu kuriganya ikindi ibyo bisumi biba bije mu rwanda muri afurika biriya byose biba bizerera afurika nta pitiye na ntoya bafitiye abo benegihugu ntayo ntayo bigeze nushaka kuvuga ngo uzabyaka ngo kotoni ngo abite isoni ngo agize gute ngo ese buriya ngo ntihagire isoni za karasira reka da A- anaza afata- apakira ivarisi ntabyo yari afite byo kuvuga ngo azakora ibyo ngibyo yari yasezeranye n'akaga ibyo bazakora uzashobora kunshakira mariketingi y'abantu bazajya bamfasha kumvuga neza mu- uko nzajya kwiza. ati nzabishobora kandi arabikora Eh, uzashobora kujya umvuganira utanga rankingi ya univerisite yacu ko ngo imeze neza ibi n'ibi n'ibi nzabikora icyongereza cyiza gitomoye ni amaze ma- ma- inyandiko nziza zitomoye zerekana u rwanda ari igihugu cya mbere muri afurika nyuma ya za morisiyuzi nzabikora siko babyandika mu- mu- ku isi uzajya uhura n'abantu babwira uti mu rwanda ah cya gice cy'iki cya paradizo cyavuye muri zeru muri negatifu nyuma y'i- ya- ya- ya- ya- y'ubwicanyi bwabaye cyangwa ya jenoside yabaye none ubu cyabaye paradiso ni uko babyandika byahehe realite ni iyindi yindi ariko abo ngabo buri teka nibagenda baki- bagira kidobya batuma abanyarwanda badashobora kugira icyo bavuga umunyarwanda rero nyawe wajya kuvuga ukuri ugasanga baramupfukiranye wajya gutanga inyandiko ukabura aho uyitambutsa cyangwa bikakugora kubera ko bariya bajyanye muri jeune afrique babijyanye mu binyamakuru byabo mu mizindaro yabo babijyanye muri abanyamakuru bafite benshi ba- ba- banyanyagiye mu burayi muri amerika nayo hose ni uko bakora nicyo gituma kaga abakeneye ntabwo azafata ari umunyarwanda na gatoya ntabwo azafata ikindi n'uriya muhungu wahoze uvuga ati jane tiyamu ngo ibi n'ibi n'ibi ngo azakora ntabwo ari ubwa mbere kaga azanye abanyamahanga bameze gutyo yazanye n'umugabo witwaga diamond nawe yari yaravuye muri banki ikomeye yo mu bwongereza Eh, ya ndabona yaba yamuzanye nawe yarakora hanyuma ariko sinzi uko byaje kugenda baje gushwana ku kagame nawe yashwana n'abantu benshi cyane buri ni uko wenda badakunda kubyandika cyangwa nyine ba- babitwikira ariko ashwana n'abantu benshi cyane benshi bagenda bat- ba- batazi niyo- no- na- n'ako barasohoka n'uko barahunga kubera ko yabateje umutwe hari inyandiko ndangiza hari inyandiko dr david himbara yanditse muri ku itariki ya makumyabiri n'icyenda z'umunani bibiri cumi n'umunani yandika ngo yitwaga mu cyongereza muri yayanditse mu medium here are kagame's imports who run rwandan elections icyo gihe david himbara yaravugaga ngo kaga nubwo byaranditse mu cyongereza ariko yaravugaga ngo kaga akunze kuvuga ngo kwigira mu minsi yashize bavuga kwigira cyane mbere muri bavuga ngo vision 2020 kwigira home grown solutions nibyo bintu bavugaga buri gihe aho uciye hose nibyo byatandukanye noneho dr himbara yerekana abantu yakoze urutonde rurerure yari inyandiko ndende njya- utuntu nari nakuyemo nandukuyemo naho ndacyadufite nagize amaraso natujugunya Ha- yanditse abantu bakorera akaga b'abanyamahanga ubasomye niho noneho wakwifata ku munwa reka mvuge bakeya U- u- uwa mbere ni madamu patricia campbell ni chancellor of Uni- university of rwanda umunyamerikakazi wo muri usa namba two phil cotton twahoze tuvuga wirukanye ejo bundi karasira twabonye ari mu ngando yambaye yambaye tashitashi Vice- vice chancellor of university of rwanda akomoka scotland uwa gatatu nelson ijumba mutatina deputy vice chancellor for academic affairs university of rwanda akomoka tanzania uwa kane george njorogwe principal of university of rwanda college of education akomoka muri kenya noneho david king university of rwanda board member akomoka uk ni umugabo ukomeye kandi ukomeye kuri kaga kandi ndakeka ashobora kuba n'umukire umuherwe noneho hakaza deidra shears university of rwanda board member aho akomoka aho akomoka ntihazwi mark holtzman chairman of the board bank of kigali akomoka usa Isaac Fisher, chairman of the board RDB akomoka muri Israel nk'uko izina rye ribigaragaza Guy Baron chief investment officer RDB akomoka USA Omari Isa board member RDB akomoka Tanzania Ron Weiss chief executive officer Rwanda Energy Group REG akomoka muri Israel Kok Fong Lee chief executive officer crystal ventures limited akomoka singapore mbona arangije ubwo urumva noneho wongereho n'uriya tiyamu wongereho tijani tiyamu wongereho na na bariya ba libani wongereho n'ibindi byose wongereho na- n'agatsiko agatsiko agatsiko agatsiko muri makeya ubwo urumva aho ingoma igeze gusa ikibazo kiri ku banyarwanda ntabwo kiri kuri kaga njye mbona kiri ku banyarwanda bahora buri teka bavuga ngo ngo bararwanira mokora bo mbaye ndacyita aho ngaho urakoze
urakoze cyane eh, ah, ah, Desire nawe wafata iminota nk'itatu cyangwa ine ugatanga igitekerezo cyawe tukarangiza ijambo ni ryawe
Eh, murakoze Eh, kuri iyi ngingo rero yo gufata abanyamahanga agatsiko kakazana abanyamahanga kakabaha imirimo nagezeho igitekerezo ndibaza nti ariko mu by'ukuri nagira ngo ngisangire n'abanyarwanda njye ndibaza ukuntu abanyarwanda ubushomeri ari bwose mu minsi ishize numvaga ko hari za iniverisite nyinshi cyane mu rwanda rwa niba hari za iniverisite nyinshi cyane zari zifite n'abanyeshuri dufite abana biga bakarangiza izo za kaminuza se niba hadashobora kuvamo abanyarwanda bashobora kuyobora ibyo bigo abanyarwanda bari kwigira iki ko ari nacyo kibazo uyu munsi mfite usanga abana barangije za kaminuza ari bo bayede ari bo ubu ngubu bari kurwanira rimwe na rimwe n'ubuzi bwo mu rugo ugasanga ari guhembwa ibihumbi mirongo itanu amadolari mirongo itanu ya umuntu warangije iniverisite mu gihe kaga cyangwa agatsiko kari gufata abantu kakabazana mu nyungu zako abanyarwanda bitwa ko bize bicaye aho inzara ari yose ubushomeri ari bwose udashobora kwiyubakira inzu udashobora kwishingira umuryango kandi ngo warize warangije kaminuza ibyo bintu rero biragayitse banyarwanda banyarwandakazi genda baza nk'ababyeyi uyu munsi murafata abana banyu mukabohereza muri za kaminuza mukagurisha udusambu mukagurisha uduhene mugasigara amara masa ngo umwana akunda ajye ku ishuri ejo azabe yicaye muri uwo mwanya ariko agatsiko ko kagafata abanyamahanga kakabazana kakabatereka muri iyo myanya ubu se nk'abo nk'icyo mwikokoye igihe mwikokoraga mwohereza abana ku mashuri murumva koko icyo atari igihombo ku muryango nyarwanda ikindi nagira ngo mvuge kuri abanyamahanga abanyamahanga icyo bazakora bazahembwa ibifaranga akangari ibyo bifaranga ntacyo bizamarira umuryango nyarwanda icyo azakora azafata izo kashi azizane mu gihugu cyiwe yubaka inzu nziza azamure umuryango we yiteganyirize najya gusaza yitahira iwabo muri ya yandi yabas- yasahuye u rwanda ni uku u rwanda rusigare amara masa umwana w'umunyarwanda asigare yicishije isazi ku jisho aha rero nkaba navuga ngo banyarwanda banyarwandakazi babyeyi kandi mbwire namwe banyarwanda muba mu mahanga zaba intore kuki- mu ntore nta n'izize nibura ko ngo iki si iwanyu kurya ikurundarunda nta ntore zize ngo zigende zifate iyo myanya ubwo se murirwa mutoragura amayugi mu biki Eh? ngo muri intore ubwo kandi wasanga ufite murumuna wawe cyangwa mushiki wawe warangije kaminuza wirirwa ugusaba akubwira ngo mwoherereze amafaranga kandi yakagombye kuba yicaye muri uriya mwanya akazamura igihugu nkamwe b'intore ubwo murashya mwarura iki koko ubwo amaso ntabaha Mm? ubwo ngo muri inyuma y- ya kagame ngo muri inyuma ubu twabuze mu rwanda ajya numva ngo hari ba dogiteri ngo porofeseri kanaka uwo porofeseri udashobora kwicara muri uriya mwanya nibura akore n'umushinga uwo mushinga wo- abanyarwanda bawubonemo akazi uriya muzungu ntacyo azakora umushinga nyabaki ntashobora azakamuramo amafaranga ayajyana iwabo akora imishinga iwabo yubake hoteli nziza iwabo yubake vira nziza iwabo abantu baze bayikodeshe ntabwo azayubakaho ariko abo baporofiseri abo badogiteri b'abanyarwanda bazajya muri uwo mwanya bakora umushinga umushinga ugirire sosiyete nyarwanda akamaro bityo n'ubushomeri bugabanuke ariko ntabwo bizashoboka aha rero nagira ngo mbwire abanyarwanda babwire ko rubyiruko ibi byose ni mwe muri kubitera murataka ubushomeri ababyeyi muti twajyanye abana ku ishuri ariko ubushomeri burabamaze ibyo byose ni twebwe abanyarwanda turi kubitera reka agatsiko kadukande ni twebwe turi kubitera abanyarwanda dukwiye guhaguruka tukajya mu mihanda tukamagana icyo kintu kuko nta kuntu twaba dufite abashomeri abantu bari kwirukanwa ku mirimo ubushomeri buri kwiyongera abanyamahanga bari kuza bakicara mu myanya myiza uriya mwanya wakagombye kujyamo umunyarwanda ariko kubera inyungu z'akaga ari gushyiramo abo banyamahanga abanyarwanda rero icyo kintu dukwiye guhaguruka nacyo tukakirwanya twivuye inyuma dushyize hamwe zaba intore mukwiye guhaguruka mukumva yuko ibyo bibareba namwe mwarize niba muri n'intore ariko mwarize muri abanyarwanda ntabwo muri ibicibwa mu gihugu cyanyu mwijya mu bushomeri rero kandi imyanya ihari iri gutangwa mu banyamahanga ibyo ntacyo bimaze abanyarwanda aho muri hose abari imbere mu gihugu abari inyuma mu gihugu dukwiye guhagurukira iki kintu ndetse baravuga ngo ijya kurisha ihera ku rugo mubanze mukemure ubushomeri buri iwacu mbere yo kuzana abashomeri bo mu bindi bihugu murakoze n'aha n'abangarukiye
urakoze urakoze zirebwa mbaduko wafata ijambo ugasezera kuba twumva numva ingingo twari twateguye zirangiye ubwo ijambo ni ryawe mbaduko ijambo ni ryawe
urakoze cyane arakoze uwo musore desire ntabwo mbatindira rwose reka nsezere ariko navuga ngo mbere yo gusezera nkurikije ibyo tumaze kuvuga n'ibyo mumaze kwibonera n'ibyo mushobora gusoma namwe muri igihe doti komu na kigali tudeyi na new times navuga ngo duce akenge tureke kuryana nk'isenene abandi benshi bagabanye ubudasa bwabo ariko njye nita ubwoba n'ububwa ndetse ko bagenda babihindagura ukundi bakabyita andi mazina bakiyoberanya dore ko abanyarwanda bazi kwiyoberanya cyane ariko iyo bisesenguye neza usanga nta kindi kirimo uretse ubwoba n'ububwa ibyo rero babireke hanyuma dushyire hamwe ababishaka cyangwa abishoboye dushyire hamwe turwanye iriya mafiya yaboshyira ikaba nyine yarugabije abanyamahanga nabo baje kwiba nka za vuturu cyangwa za sakabaka numva aricyo navuga ko tugomba kurwanya gusezerera no kugerageza kurwanya iriya mafiya iri mu rwanda murakoze cyane imana imane namwe urabashimiye ubwo ndabashimiye nari nibagiwe gusezeraho ndagusezeraho wowe utuyobora utugura n'ikiganiro cyacu ngasezerana kijyana twari kumwe desire ngashimira nabo ku buhanga bw'ibyuma ngashimira n'abaduteze amatwi nizera ko hatabura bakeya bagira icyo bakuramo murakoze cyane
urakoze mbaduko kubona waje kwifatanya natwe mu kiganiro uduha ibitekerezo byiza imana ikurinde ubwo ugiye mu bibazo gutunganya utubazo twawe ubwo nibikunda ubwo wenda tuzabonana mu cyumweru gitaha imana ibane nawe n'umuryango wawe desire nawe wafata umunota ugasezera turarangije desire ijambo ni ryawe murakoze aho narangiriza nagira ngo sabe abanyarwanda gucana ku maso bakareba kure kuko abanyarwanda ibibazo dufite tubiterwa n'abandi banyarwanda ariko navugana imana ishimwe kuko hari abandi twese tutari muri ako gatebo kamwe nkaba rero nifuriza abanyarwanda bose ko bakwiye guhaguruka tukarwanya kano gatsiko kuko ingorane zose zitubaho ni ukubera kano gatsiko gakwiye kuvaho kakagenda hakajyaho ubuyobozi bushya bwiza kandi bubereye abaturage ariko ibyo byose bigomba gukorwa n'abanyarwanda dore nta gihe nta munsi ushira mutabonye imbuzi mukwiye dukwiye guhaguruka tugashyira mu bikorwa ariko ibyo byose bizabaho nidutsinda ubwoba kandi tugahagurukira icyarimwe abari imbere mu gihugu abari inyuma y'igihugu twese buri wese umusanzu we urakenewe agatsiko kakavaho kakagenda naho ubundi abanyarwanda tugezwe ahaga maze rero soza nagira ngo ngushimire muyobozi w'ikiganiro kandi ngusezeraho sezera no ku badufashije ku buhanga bw'ibyuma serije na shantari sezeraho n'utwari kumwe bwana mbaduko nanashimira abanyarwanda bose baduteze amatwi n'abazatwumva ubutaha nanababwira nti muhorane amahoro y'imana kandi twizere ko mu gihe kitarambiranye twese hamwe tuzibohora ingoyi y'agahotoro dushyirwaho n'aka gatsiko murakabaho murakarama
urakoze cyane desire natwe turagushimye ko waje kwifatanya natwe mu kiganiro imana iguhire ubwo nubona akanya ubutaha uzanyaruka natwe nanjye rero abanyarwanda bose badukurikiye ndabashimye serije na shantari badufasha ku buhanga bw'ibyuma nabo ndabashimye abayoboke bacu b'abanyarwanda aho bari bakunda kudukurikira ku kiganiro cyacu gukurikira ikiganiro cyacu nabo ndabashimye abakunda ikiganiro cyacu by'umwihariko nabo ndabashimye ndabashuje kandi n'abasezeraho mwese mwese rero imana ibahire twuganiriye byinshi mwumvise ibibazo bibera mu magereza ntibigomba kubahangayikisha mukagumya mugatera ijisho mukareba uko bimeze naho ibindi byo kagame arimo u rwanda yaruteje abanyamahanga kugira ngo barwijyanire byo ni ibintu bijyanye na sisitemu hari ibintu bizashira biriya icyangombwa ni uko abantu bagira icyo bakora kugira ngo ibintu tuzabikosora ni byiza kubyamagana ariko ntabwo bihagije ntabwo bihagije kubera ko turarebera turarebera bariya bantu barasahura u rwanda barasahura amafaranga y'u rwanda abanyarwanda boroheje bagenda barushaho gukena ariko amafaranga menshi menshi cyane barayasahura bayajyana hanze bahemba bariya abanyamahanga kuko ntabwo imishahara bahembwa ntahuriye n'iy'abanyarwanda bahembwa bahembwa amadovize amafaranga menshi menshi menshi cyane yahemba abanyarwanda benshi cyane kandi dufite abanyarwanda bakeneye akazi ntabwo ari ngombwa rero ko kagame amafaranga y'u rwanda ayasahura ayajyana hanze ibyo ariko bigomba gushakirwa igisubizo gikwiye kugira ngo sisitemu yose ihinduke ihinduke noneho hajyeho ubutegetsi butekereza abaturage ubutegetsi butekereza abanyarwanda butekereza inyungu z'igihugu murakoze nikabagema eduard bategura iki kiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho turabakunda cyane kuri radiyo itahuka imana ibahire
ndirwogezwa n'ingabo kwa ngango rwogera rwagahindura yatsinze ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho naho naho naho naho yewe ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare bose iraganje intwaro yacu ni demokarasi iganye bitano ritavangura nimusho twigoboto ritera vuba riduteze igihugu n'ubwitangize n'ibiriye mu itemene nkurukira mu itabara ntabaza zikomye nambara ubumwe naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro ahoraho